ikiganiro ni fatu alimasi karara twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo mwiriwe neza nshuti mwese namwe abavandimwe iradiyo nyinshi ry'amerika muri kumwe na federica nkundikije mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ahanini ku kibazo cy'ubumwe hagati y'abarundi nk'uko mubizi abarundi baherutse guhimbaza imyaka mirongo itatu irangiye bapfunditse amasezerano y'ubumwe mu gihe abarundi batari bake bavuga ko ubumwe hagati y'abarundi buriko buratsimbatara kandi n'abarundi bo mu bwoko butandukanye muri iki gihe bari mu nzego za leta mu gipolisi mu gisirikare n'ahandi hari n'abandi ahubwo bavuga ko ubusumbane mu vyerekeye amoko mu nzego zitandukanye bwiyongeye ishirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu Uh, ligue iteka mu burundi riherutse gusohora urwandiko rivuga ko rwerekana ukuntu hari ubwoko n'umugambwe bwiganje mu nzego zitandukanye z'igihugu kurusha ubundi bwoko n'iyindi migambwe mbega ukuri guhagaze he ku kibazo cy'ubumwe mu barundi uyu munsi twatumiye ambasaderi isidore mbayahaga akurikiranira hafi ibibazo bya politiki mu burundi mwiriwe neza ambasaderi mbayahaga ndabahaye mwiriwe federike murakomeye ngaho yego tumeze neza turashima imana ni vyiza cane rwose turi kumwe kandi na professeur libera ntibashira kandi yigisha muri kaminuza université libre de bruxelles mwiriwe neza libera ntibashira kandi mwiriwe neza ndaramukije abatumire tusha kuyaga mu kanya turi kumwe kandi na eric nsengimana arongoye ishirahamwe ry'ugwaruka nyafurika ajap africaine mwiriwe neza eric nsengimana mwiriwe neza ndaramukijire n'abariko baratumviriza mu kiganiro ciwe ry'amerika ni vyiza cane rwose reka rero dutangure kuri wewe mu nshingantahe libera ntibashira kandi ikibazo c'ubumwe cifashe gute muri iki gihe mwebwe mukibona gute ikibazo c'ubumwe nicifashe neza cane mu burundi kubera iki kubera ubwa mbere bwobwo ni uko ubumwe bwigezeho mu gihe c'umwami aho ntawe ububesha ku mwami amatwi adusumira nta barundi bari bwaryane uno munsi kuva uburundi bwikukiye mu burundi harangwa injyane hanyuma mirongo itanu zidondagura mirongo itandatu na gatanu irindwi na kabiri mirongo icenda na gatatu mirongo umunani n'umunani mirongo icenda na gatatu gushika uno munsi ntawuvuga rero ko ikindi ni uko abarundi bari bagerageje gutora inyishu kugerageza ingene abarundi babana mu mahoro na cane cane ntawuvuga ubumwe atibutse nyakwigendera perezida petero buyoya we yari yashoboye kubona kure agashira abarundi hamwe muri wa mugwi wiga ico kibazo c'ubumwe ni ukwibutsa yuko umugwi wari ugizwe n'abahutu cumi na babiri n'abatutsi cumi na babiri kandi abarundi b'inararibonye abarundi baricaye bariga ico kibazo hanyuma ico kibazo c'ubumwe basezerana abashate de l'international araba referendum mu nyuma mirongo icenda na gatatu haba injyane hanyuma abarundi baja kuganira i arusha hasinywa amasezerano y'i arusha ayo masezerano y'i arusha yaciye ashira imbere ubumwe nuzeye iyo charter international mu ncamake rero uburundi bumwe ntibwifashe neza ku ngo nyinshi na cane cane ko amasezerano yarusha atigeze yubahirizwa nk'uko byari byarateguwe
turabigira ko reka tubaze na ambasaderi mbayihaga nawe nyine atubwire ukuntu wewe ari mu burundi ikibazo c'ubumwe bw'abarundi mwebwe mukibona gute muri iki gihe murakoze cyane nshimiye n'utangwe kuvuga imbere yanjye hariho byinshi nagaruka ko yashikirije ariko nagomba ndamenyeshe yuko jewe uko mbona ibintu mpereye kera cyane nubwo mwavuze ko dusumbasumbanya imyaka hari ibyo umuntu abaza akamenya ingene byari byifashe jewe ndibaza neza kandi nobishingira intahe ko hagati y'abarundi ubwabo atandyane zigeze zibaho buhamye ikintu citwa kwankana hagati y'amoko ari mu burundi ahubwo abarundi twarateranijwe twarateranijwe nk'uko yabivuze nyuma y'umubuzi w'abakoroni urabona yuko ibyo ariho byaciye bitangwa uko mu burundi ugiye kubiraba ahantu bavuga yuko atabumwe buhari uba ugasanga nta bantu kuva kera barema isoko ab'ubwoko bwose nta soko y'ubwoko bumwe ihari nta shengero ry'ubwoko bumwe rihari nta shuri ry'ubwoko bumwe rihari rero rero agomba kuvuga yuko ubumwe bw'abarundi bamye babufise ahubwo hariho abantu bamye babuhungabanya ku bw'impamvu kanaka na cyane cyane kuvuga yuko ari impamvu zo guhanira amaronko nayo rero nk'uko ibibazo mu mbagiti uno munsi ubumwe bw'abarundi mubona mu burundi bwifashe gute ni ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri urabona yuko ibyo bintu by'amoko mu burundi byataye igihe kuko ugiye kuraba ingana abantu babanye uno munsi hagati y'abahutu n'abatutsi ubwabo nta ngorane n'imwe ihari mugabo harashobora kuba ingorane hagati y'umuntu kana n'uwundi abanyepolitike bamwe bamwe bagaca bagomba kubyitirira abarundi bose mugabo ugasanga ni amatati y'abantu bateya bafite ibyo bapfa nashakana n'umushana Eric Nsengimana nawe nyene ari bujumbura atubwire ikibazo cy'umukuntu cifashe abarundi basa n'abatabona kumwe ukuntu ubumwe bw'abarundi bwifashe muri iki gihe ku bwanyu byifashe gute Eric mwakoze cyane daboro ubu ubumwe bw'abarundi mu gihugu cy'uburundi nibaza ko ugereranije n'uko igihugu cyagiye kibaho gushika no munsi mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ubumwe bwifashe neza kuko abahutu abatutsi abatwa ndetse n'abandi bose rero n'abaganwa barabaho ino bose barasangira bari mu nzego zimwe nta udatumira mugenzi we kandi bose bagahurikira mu bikorwa bitandukanye bari hamwe iyo hageze ibikorwa rusange bose usanga bari bakora ibikorwa n'umutima ubikunze ugasanga nta kwinubana kuri hagati y'ubwoko bucanke buriya bose ugasanga baragenderanira ugasanga basabana abageni rero porofeseri mu musabe azotembere mu burundi ntibazuko aherukayo kera kugira ngo abone ngene mu burundi tunywanye atawinuba ngo nciye muri karitsiye ngo ni iy'abatutsi ngo ni na byayo ngo hari icyo nza kuba cyangwa ngo naka niyagira ubugeni ntashobora kuntumira ibyo ntibaza ko ni ibya kera cyane kera nyine ubumwe butaratsimbakara mu gihugu nayo uno munsi nambaye ahagari ngaho ndamuzi bujumbura araza kubabwira ingene ibintu bimeze n'abandi bari mu gihugu baraza kubabwira ingene ibintu bimeze mwakoze no gutumira kuri kino kiganiro kugira turemeshe abantu benshi murumva ko hari abakiri hanze baciyumvira ngo hari kwinubana hagati y'abanyagihugu mu burundi ariko by'ukuri mu burundi uno munsi turi mu gihugu cy'amatanubuki aho inzego zose zirimwo bose professeur libera ikibazo c'abamuka mu burundi carataye igihe nk'uko bishikirijwe na ambasadeur bayahagana eric nsengimana sivyo na gatoyi kuko nikivyerekana nuko hari impunzi nyinshi z'abarundi zahunze zihunga injyane y'ubwicanyi n'ibindi icyo ni icya mbere icya kabiri ubumwe si amajambo ubumwe bubonekera mu bikorwa bukabonekera na cyane cyane ingene gusabikanya ubutegetsi bikorwa byisunzwe amasezerano y'iyarusha nokwita yuko charte de l'unité nationale iri integre muri muri muri accord d'arusha hanyuma rero imyaka mirongo itandatu iraheze uburundi bwikukiye ntawovuga uno munsi ko hariho abateranya y'ibambewe ingorane ziri hagati y'abarundi na cyane cyane abanyapolitiki nibyo mu barundi by'ukuri nta ngorane ziriho kuba abanyagihugu bafite ingorane zimwe z'ubukene z'indwara n'ibindi ariko rero ikibazo nyamukuru kiri mu barongoye igihugu n'aho bavuga bayaga avuga yuko indongozi zishikiriza amajambo arashe yo gutsibataza ubumwe n'umwibuta yuko hariho n'abandi bavuga imvugo zidahumuriza nokatanga akarorero nk'abajejwe amabanga akomeye cyane bashobora gusaba yuko bozana umuntu bozana umutwe w'umuntu akanura cyangwa adakanura yapfuye bakamuha abamuzanye bakaronka agashimwe k'imiliyoni y'amarundi miliyoni zitanu ivyo ni ibintu byavuzwe izuba riva mwese muzi mbayahagazi mu ncamake rero ni ukubita mbayaga yuko ivyo yavuze atari na gatoyi ibimenyetso ni byinshi cyane byerekana kandi ndazi neza yuko ibyo avuga atabyemera mu ncamake rero uburore ni bwinshi byerekana yuko ata bumwe buriho mu barundi buriho mu burundi yuko abantu birirwa baricwa abandi bagatotezwa ntampereza aho ubumwe ubumwe cyane cyane bushimikira ku cyo nokwita institution murazi ko aribyo bari bayaziye arusha mu bihugu hari injyane hose haba mu bubirigi haba mu busuwise haba muri liban n'ibindi hari icyo bita demokarasi konsosiyative ni ukuvuga gusarikanya ubutegetsi kuko hari ibintu bitatu la securite physique la securite politique na securite economique mu gihe rero ata securite politique iriho nta securite physique ni economique iba ambasaderi mbayihaga amakenga ya libera ntibashaka nimwe yavuga ko impunzi ikibazo c'ubwicanyi bubandanya yeah. gusabikanya eka izo securite zose politike economique na physique byose avuga ko bitahari bon murakoze cyane ndetse yuko itarabanza ya professeur ntibashira kandi nuko yewe ibyo mvuga byose ndabihagarara ndakunda guhengamira kuri ni ukuvuga rero ibyo ariko aravuga ko nubwo mvuga ibyo ntemera ibyo muzurabe ibiganiro tumaze gukora nuko mvuga rero sinigera mpindura icyera kirera kirabura kirabura aho yavuze no cyane ku byerekeye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yo mu mirongo icyenda na rimwe yewe nibaza yuko kiriya gihe siho ubumwe bw'abarundi bwatangura oya bwari bwarahungabanye kandi je ndakunda kuvugisha ukuri ntarabye umuntu canke ngo mvugire umwana kubera ko nyina ndumva rero abantu bagize ubumwe bw'abarundi mirongo icenda na rimwe hanyuma ugaca usanga inyuma y'imyaka ibiri umukuru w'igihugu arapfuye leta bari kumwe barayishe inama nshingamateka abantu barafite ugaca umbwira abo bantu rero ko basinyishije abarundi bagatoza umwe warundi kubera bari bamukunze cane aho jewe hacazimamwo akabaza rero cyo gutanga ikiganiro rero natako abarundi hagati yabo bwabo nta rwango ruri hagati y'amoko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa mugabo navuze yuko hariho abantu bama bagomba gucunga ubwo bumwe bwacu kugira bishikire ku ntumbero kanaka icya gatatu yavuze yavuze ibyerekeye arusha daboro arusha aramenya yuko abarundi bose batari bayishigiye kubera urabye ingene baragiye arusha bajya nyene doza kutwigisha ingene ubumwe bw'abarundi bobushigikira na cane cane ko bashizeho nyene bagaca biga buri mice bamwe bakita abatutsi abandi bakita umugwi w'abahutu kandi mu bisanzwe bari guteza gukwerekana ubwo bumwe kuko yavuze ko bwatanguye kuva kera bijya rero byaratanguye kwerekana isura mbi y'igihugu kubera nta kuntu mu migango icumi yovuga ngo twese turi imigango y'abatutsi kandi ugasanga muri imigango y'abatutsi bejya harimwo abahutu bajyanye umugabo bakaca bashyirwa kuri kote ni ukuvuga ngo ni jds abari muri jds nagomba ndabibutse yuko hariho abantu b'abanyepolitike muri abo nyene bari kumwe n'abantu bashyira kandi ngira ngo muri kiriya gihe cy'ubumwe bw'abarundi mirongo icenda na rimwe hariho abahutu bari mu migango yabo mugabo ntica ntibatinya kubita ko ari imperekeza urumva ko imperekeza urumva ko ari ikimwe kitagira agaciro ibyo nagomba kuvuga ikirere rero nagomba kuvuga yuko mu by'ukuri uko ngwa mvuga niko mbyuka mvuga ubumwe mu barundi burahari kuva ndi umwana jewe imihana yose twabana wasanga abahutu n'abatutsi barahuriranira abahutu n'abatutsi bahana ikivi abahutu n'abatutsi bashingirana ukabona yuko banywana mu mukuza umwe bagaheza bagasangira kandi nawe yavuze ikindi aravuga ngo nta kuntu ubumwe bw'abarundi bwovugwa mu gihugu kandi abantu bahunga ibyoye nagomba nababwire yuko mu bisanzwe ba bandi nyene batoba bagatoba ya mahoro bagatoba wa mutekano bagatoba rya terambere nibo baheza kugira bashike ku nyungu zabo bagahenda abantu b'abagentege nke cyangwa bafite umutwe muto no kubona kure bagaheza bakabakoresha ibikorwa byo guhungabanya bagenzi babo guhungabanya igihugu ugasanga ibintu byadutse n'abadasonera inzego kandi arabizi nawe yabaye mu ntwaro ingene biheza bikagenda yego be rero nagira namwibutse yuko abahunze hatahunze ubwoko bumwe hahunze ubwoko bwose kubera izo njyana ziboneka mu bwoko bwose mugabo umuco w'abarundi uri mu gihugu imiliyoni icumi n'izindi ziri ngaha nagira nabwire kuri uno munsi yuko abarundi turi ko tubarengere by'ubwoko amahoro n'umutekano birahari yego be mugabo umenye yuko yuko amahoro ashobora kuba umuntu abandi akayabura mugabo abandi bayafite yego be Nagira ngo ni umwigisha reka mpereka kuri aka kantu hari umuntu umwe ngo yarwaye mu mutwe hanyuma arwaye we akibwira yuko ari igihuri mugabo yabona inkoko minsi yose agaca yiruka ngo iyo nkoko iramurya kandi ari umuntu baramuvuza biranka ko bamwumvisha ko ari umuntu uwo nyuma rero aravuga ati ahubwo rero jewe tuma mumvira irya nkoko ko ntari igihora aba ari ibyuma ni ukuri nagira ndamubwire yuko ntashobore kuvuga yuko atamahoro n'umutekano uhari abantu baragenderanira ijoro abantu barakora abantu basenga mu masengero amwe mu isoko rimwe ego nagomba kuvuga yuko rero jewe ibyo mvuga ndemeza neza yuko uretse ba bandi bavuga ati nta mahoro ashoboka atari twebwe dutwara nta mahoro ashoboka atari twebwe turamutse kina kiriya ibyo nabyo se bababwiye babihabwa n'abarundi mu gihe bashimye indongozi bakazitora yego be ntibashobora kuvuga ngo byose bigenda nabi kubera atari bo mu kanya ndabona Iriya ni shiti yavuze ngo ndazozera murantunga yavuze ngo ama- ngo abategetsi dufite bavuga imvugo eh, mugabo ngo idasa n'ibyo bakora nagirana mubeshuze kuko burya minsi yose eh, indongozi ibaye nziza ibintu byose bigenda neza ntidushobora kujya kuvuga rero ngo wiyumvire ngo umubwa avuze bijya ngo siko ngo ngo bameze oya yego be rero turabona neza yuko turiko tugenda mu nzira y'amahoro turiko tugenda mu nzira y'umutekano turiko tugenda mu nzira yo guhamba akahise kandi nta kuntu bose bobihuriza ko ntibashaka kandi canke uwundi umwe canke babiri nta muryango ubura akagugu bashobora kubyanka mugabo Egome.
abarundi turi mu nzira y'amahoro ngomba n'umushirantahe nsengimana agira icyo avuze ku makenga eka k'ukuntu ibintu byifashe mu burundi haravugwa ubumwe ariko nk'uko eh, umushirantahe bivuze hariho impunzi ibihumbi n'ibihumbi ziri hanze y'igihugu tugakwisha mu kanya gatoya cyane rwose nsengimana jewe icyo mvuga ku bijyanye ni- n'impunzi ziriko zi- ziri hanze ikintu cya mbere impunzi ziriko ziratahuka kuko zabonye ko zari zahenzwe nabo nyene bashaka guta igihugu mu manga icya kabiri nibaza ko eh, araza kutubarirana niyasubira gutora ijambo atubwira igihugu kibuze impunzi ku isi Eh, ibihugu byinshi usanga bifite impunzi kuko umuntu ntahunga kubera ko eh, ataba umwe buba buri mu gihugu ciwe hari igihe ahunga kubera amakosa yakoze yiyagiriza ko bamufata hari igihe ahunga kubera inzara eh, kandi benshi abagenda usanga kenshi iba ari inzara ibahungishije Ah, hari igihe agenda kubera impamvu ziwe avuga ati je ngoma je gukorera ibikorwa vyanje ngaha kugira nshobore koroherwa reka ndabikore muri kadire y'impunzi hari igihe ashobora guhunga avuga ati kumbure numvise muri amerika ko ari igitangaza ni na jayo nzoca njya nicaye agaca yigira impunzi kugira ngo ashobore kuja muri amerika rero guhunga ntinabifate nk'uko umenga hoba hari intuze hoba ari ari kimwe mu bi- mu biza- mu vyerekana ko ataba umwe buri mu burundi Eh, kuko urumva guhunga ni impamvu zitandukanye kandi hahunga bose yaba hahunze abatutsi canke hagahunga abahutu canke hagahunga abatwa niwe yari kuvuga ati eh, aba- bano bantu iki- hari ikibazo c'uko batagize c'u- c- c- c'ubumwe nayo hahunga bose kubw'impamvu zitandukanye nibaza batozana ko ico ari ikintu cerekana ko mu burundi hatari ubumwe ikindi naco Eh, nashaka nashaka mvuge ko nibijanye n'imvugo yavuze ngo eh, ngo abategetsi ngo bakomeye cyane ngo bashobora kuvuga ngo umuntu ngo babaza n'umutwe wabo ngo babahe ngo amamiliyoni n'amamiliyoni Eh, nibaza ko umutegetsi yabivuze ari umwe kandi ya- yagize yabivuze eh, uwo muntu kubera impamvu zikomeye zo guhungabanya umutekano eh, akavuga ati uwo muntu nakugwe mu gihugu nagomba yenda mubaze amahera abanyamerika batanze kuri osama ben laden ko yayumvise ati uzoranga ahari tuzomuha amamiliyari angana uku ntiyaba muri ico gihugu ya muri ntuze muri belgique ntiyumvirize radiyo ibihugu byose hari umuntu ariko arahungabanya umutekano mu gihugu baratanga amahera bakavuga bati uyu muntu Igome- turamukeneye uzomwica tuzomuhaya uwuzokora tuzomuhaya ntiyakoze igitangaza rero ku isi kidakorwa Yego.
Ah, umuntu amaze gufata ingingo yo gusambura igihugu eh, nibaza ko ari ku isi yose bafata ingingo zo gutanga amafaranga uwo muntu akaboneka Yego, kandi mire.
isi yose aba beneladeni bonyine bamaze gutanga ko amafaranga aho nashaka mbaze abatumire banje bose eh, vision bafise eka ikintu bafise inzira babona yotuma ubumwe bw'abarundi butsimbatara tugaruke kuri wewe libera ntibashira kandi tuze iki kibazo turiko turayaga ni ikibazo gikomeye cyane Eh, abo turiko turayaga bagifata n'intego utabona la réalité en face reka kunciramwo sa guciramwo mbayahaga muzeye il faut voir la réalité en face uno munsi tuvugana ukuri mu burundi byifashe gute la muzeye no je dirais eh, la situation socio-politico économique tuvugana ukuri byifashe gute abarundi eh, twifuza iki abarundi ku isi nko mu bihugu bindi byose Ah, abarundi bifuza amahoro n'umutekano kuri bose ubutungane nyabwo butunganiriza bose Em, eh, ntuzeye eh, uburyo bukwiye ku barundi bose hanyuma eh, bagashobora eh, kurima bakimbura uno munsi rero si ukurimira kubera iki? kubera injyane ziri mu gihugu izo njyane kuva uburundi bwikukira nk'uko twabivuze ntizigeze zihagarara ntituje guhenda abarundi ngo duhendane umuti rero ni uwuhe umuti ni wa wundi ni rya ragi rya nyerere rya mandera na buyoya umuti nta wundi ni rya ragi rya ba sogokuru igihe habaye abavukana bashamiraniye baricara hamwe bakayaga bagatora inyishu irashe ibyo ni byo perezida buyo ya- yagize irayiro kuraje eh, mu yo gushyira abarundi hamwe ati "Ge- nyawe nani mwicare mutore eh, umuti w'ikibazo gihanze abarundi cy'amacakubiri ibyo c'est de l'histoire c'est une réalité qui est là mbayahaga naho twenga Eh, ikindi rero uno munsi uno munsi abategetsi bariho abategetsi bariho nibashire imbere ineza y'abarundi bose bashire imbere ibiganiro ibiganiro by'abarundi bose Ah, nta murundi w'igice eh, nta canke w'inusu canke iki abarundi bose barangana nta n'umwe ateza gukumirwa nta n'umwe ategezwa kuba nyanka burundi nta n'umwe ategeza kwitwa injavi eh, mushinga ndahe bayahaga abarundi bose bateza kuba abana b'uburundi bose kandi bategerezwa guterera inyishu mu bibazo bi- mu bibazo bihanze uburundi bibi bibazo by'ubukene bibi bibazo by'umutekano eh, bibi bibazo eh, by'ubu- bya- by'amashuri wakanovera mu mashuri yasubiye inyuma eh, mu ncamake ubutunzi bw'igihugu Ego be- eh, namwe ambasaderi Mbayahaga mwavuze ko ubumwe bw'abarundi bwamye buhari kuva kera n'ubu butsimbataye ariko ikintu mubona cotuma abafise akangonongono nabo nyene batekanirwa eka umutekano ubumwe bw'abarundi n'amahoro bigasasagara ivyo kuri ikintu mubona cokorwa inzira abarundi bofata yo ari Eh, murakoze cyane bo hari ibyo yashikirije umushingantahe bashira kandi avuga ko abarundi cyo babera ciza cyo kiza igihugu ari uko ibiganiro byakira Eh, nagira ndamwibutse yuko ku ntwaro y'umuhisi nyakwigendera w'igihugu petero nkurunziza harabaye ibiganiro by'abarundi bose gushika ku mutumba abantu bose bagahabwa ijambo baraheza baravugana ibyo bakeneye byoja mu izizwa shingiro kugira uburundi bubeho ata muntu afite ubwoba kuri mihana na naka ibyo byarabaye rero agombe kuvuga ngo bidakumira urumva nta bindi nyine by'abantu bati tujye ku meza turi batanu cyangwa batandatu duheze tubiri tuvuguruze iby'abarundi bacitse ko kandi ibyo biganiro byarabaye rero nagomba jewe no mugabo uko ndabyumva uwo muhebuza kuko abarundi benshi bakeneye gutera imbere barumvise yuko umukuru w'igihugu ufite eh, nyine icyubahiro na generale major bayishimiye avuga ati igihanze umurundi bukene ifoko tujya ku rugamba rwo kurwanya ubukene kandi cyane cyane muri azo je nkunda kubivuga ubwoko bumwe butigera eh, bugomba yuko amahoro yoba mu bandi ni ubwoko bwitwa inda nayo byo kuvuga ko ari abahutu n'abatutsi byobyo ahubwo nabutse ari ibyo kuko ibyo biganiro ntibashyira kandi amateka urabyumva ko ari bya bindi byo kuvuga ngo tukigabure urumva bagomba gufata igihugu bakigira ibikenye umwe avuga ati ni ikebeye aha uwundi ni ikebeye aha ibyo bintu nibaza yuko bitagishoboka hanyuma ikindi nacyo ariko aravuga nibaza yuko uno munsi avuze ngo eh, ngo ubutungane kuri bose amashuri kuri bose iki n'iki Eh, nibaza yuko ntibashyira kandi dabo arafitije n'uburundi igihugu cyaramwigishije kimurihira amashuri ajya hanze a- ariga ibintu bikomeye uno munsi niwe yategereza kugaruka kuheza ngo afashe abarundi bene wabo yigishe ibyo bintu yumva yuko bikigishwa rero ikintu kibi kihari ni uko umuntu ahetse agasuzugura ibyo abandi bariko barakora akagomba yuko ibyiwe ari byo bita byiza byonyine ariko ndagira kubwira yuko yewe ikibazo mwatubaje n'ikibazo cyerekeye ubumwe bw'abarundi n'ubu ndabigaruka ko nyakubahwa federike abarundi nta ngorane bafitaniye mugabo navuze yuko igihe cyose hama hariho abatobyi babatorera Yego.
bakeneye yuko bishikira ku bintu bishakira ari abantu batoya bakeya mugabo abarundi bose bakabagira ikirago bacako Ego me- ibyo nibaza yuko rero iyo politiki isa n'iyashaje eh, nayo ahandi hoho kuvuga abo twokwisunga numvise avuga umuriro baduhaye ku byerekeye ubumwe bw'abarundi ibyo se nibaza yuko twoba tugisubiza amaso inyuma. tuba dufite indongozi zibishoboye kandi twatoye eh, ziriko zirabikora neza mu gihe Mm, Kubaza aka- akabazo gatoyi mu shana bayahaga wosigurira bariko baratwumviriza i- wosi- wosigurira bariko baratwumviriza igituma eh, umuhisi petero wiyada ashobora guhambwa mu burundi si umurundi nk'abandi hanyuma ubwo bumwe uriko uravuga hariho abaha- aba- abashobora guhambwa neza abandi nabo ngo ntibahambwe mu burundi ubwo nibwo bumwe uriko uravuga rero nanjye sinumvanomva nk'uko narumvise neza n'itungane mu gihugu ko ba- baramusabye yuko boza bakamuhamba mu Burundi kandi umuryango we barabonanye arabibemerera mu majambo make mushikanaye kense nsengimana mutubwire namwe vision mufise ku burundi ku bumwe bw'abarundi ikintu mubona cokorwa ikintu abarundi bokora kugira ngo ubwo bumwe butsimbatare kurusha ni nkibi ego murakoze cyane kuri icyo kibazo mu mpaye nuko eh, abantu cyane cyane eh, kugira ngo bagire amahoro mu mitima yabo abantu bareka kuza bararabira ku bo byananiye bakarabira ku bantu byashobotse urabye nk'uwo mwigisha wo kuri kaminuza ariko aduha akarorero ka buyoya yatwaye igihugu imyaka itari mikeya hari ibyo yakoze byiza ariko dutanguye kuvuga ku bijyanye n'ubumwe ya- ya- yacanishijemo abahutu n'abatutsi ashyiraho icya jdc akira amakudeta atatu akurikirana nyanga eh, demokarasi mu gihugu cy'u Burundi demokarasi burizwamwo avuga ko eh, ije n'uje kuyishyiraho ay- am- aca aramwici- aca aramwica ndabivuze kuko eh, ntayo yaramukubise mu gahanga iravuga ko ari we yishe umukuru w'igihugu yazanye demokarasi mu gihugu rero abarundi twobanza tukarabika turabira ku bo byananiye hanyuma tukarabira ku bo ku ba- ku babishoboye kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano ubumwe busimbatari mu gihugu ni uko eh, abo bose byananiye boreka kubarabira ko hanyuma tukaraba ababishoboye tukarabira nk'akarorero ka nyakwigendera nyincubahiro umukuru w'igihugu yari umukuru w'igihugu cyacu Pierre Nkurunziza yashoboye gushyira abarundi hamwe gutyo abarundi baka- bak- bakizerana akubahiriza amabwirizwa y'igihugu cy'u Burundi aga- hanyuma agakora ibintu byose bishobora gutuma abarundi bose baguma ba- bari bari- bari hamwe mu mu gihugu cy'u Burundi Eh, ikindi naco abarundi twokorera hamwe tukirinda imvugo zicanishamwo tuka tuka- tugakora ibikorwa by'iterambere biteza imbere igihugu cacu tutaravye ngo uyu n'umuhutu canke n'umututsi canke uyava mu ntari canke iriya kandi ivyo vyamaze kurangira mu gihugu c'uburundi ndabashimiye abashingantahe mwese eh, mushingantahe sengimana eric murakoze mushingantahe libera ntibashira kandi namwe murakoze ndabashimiye namwe ambasaderi isidoro bayahaga turashimiye n'abanywanyi bose bateze amatwi ikiganiro cacu dusangira ijambo cy'uyu munsi mugire amahoro n'umunsi mwiza
dusangire ijambo dusangire ijambo